ni Radio Ijwi y'Amerika. ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri musi wa gatanu itariki umunani y'ukwezi kwa kabiri umwaka bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federika nkundikije nk'abantu twize tugashomera kwicara imyaka itatu atakazi nta n'akantu na kamwe bashobora leta ishobora kwiyumvira iduhe dukore niyo mpamvu dufata umwanzuro wo kuza kuyerera turondera iyo twokura ubuzi tutari buronke dupfa nabi kubera leta idashobora kwiyumvira iduha akazi uyu ni umwe mu barundikazi batandatu bamaze iminsi itatu bafungiwe mu n'igipolisi ca kenya bafatiwe ku kibuga c'indege mpuzamakungu c'i nairobi bagiye mu gihugu ca arabi saudite iyi nkuru co kimwe n'inkuru yerekeye urunani rw'amashirahamwe itaho agateka k'abana mu burundi fenadeb rushima ingingo y'umushikiranganji ajejwe indero mu mashure mato mato n'ayisumbuye iha uburenganzira abanyeshure bahora bankirwa kubandanya amashure kuko bagirizwa ko batatanze intererano y'amatora atekanijwe mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri turagaruka ko hamwe n'ikiganiro kandi kira abarundikazi batandatu bamaze iminsi itatu bafungiwe mu gipolisi ca kenya bafatiwe ku kibanza c'indege mpuzamakungu jomo kenyatta bariko baja mu gihugu ca arabi saudite igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka muri kenya gisigura ko kizobanza kubacisha muri sentare kugira ngo bavuge uruhererekane rw'abantu babafasha gushika muri kenya ariko bobo bemeza ko ata n'umwe bazi ni inkuru ya eloge wirikaneza umenyesha amakuru y'ijwi ry'amerika ari i nairobi mu gihugu ca kenya
abo barundikazi bagizwe n'abakenyezi babiri n'abakobwa bane bose bafatiwe ku kibuga c'indege mpuzamahanga ca nairobi berekeza muri arabiya sawudite ku munsi wa gatatu w'indwi aba baradusigurira uko bisanze bageze muri kenya bizigiye amasuhuko twebwe twavuye mu burundi batubarira yuko tuje kurondera amafaranga muri arabi sawudite twashikiye ahantu muri uganda aho twashikiye ntaho tuzi turahamara ukwezi n'iminsi hejuru niho batubwira yuko turindirira viza amaviza zisohotse bakaca batuzana muri kenya twahamaze iminsi ibiri nyuma y'iminsi ibiri ca tugenda ku kibuga c'indege dushitse ku kibuga c'indege nyene ego twaragize byose bikenewe tugeze kuri finale twaciye dufatwa bari bambwiye ko ngiye gukora akazi ko mu nzu tugeze ku kibuga c'indege indege cha Kenya tugiye kugongesha kugira tuje kurira indege ushobora dufata bemeza ko bari bijejwe bitangaza imbere yo kuva mu Burundi amafaranga yo muri Arabie Saoudite ngo bayitumbise bayita mareyali hariho bavuga yuko ahemba nefsa y'amareyali canke igihumbi bivana rero ngo n'umubosi wa ronse akangana gute mu Marundi mu Marundi batubwira yuko nefsa reyale azoba ari mu masetisa canke mu mawisa y'amarundi abana batandatu naringiye muri Arabia kugira ndaba baronderere kubera ubuzima nabona bwari bwananiye kandi bwari bwangoye cyane aba barundikazi basigura ko batigeze bamenya umuntu abakira muri kenya bakamenyesha ko batigeze babibonamo ikibi na kimwe kubera imibereho mibi bari babayemo yasa n'iyabahumye amaso bavugana n'uwundi muntu yatwakiriye we yaje aje kudutegera gusa ku mupaka wa uganda na kenya mu bisanzwe uko tuba tugiye kurondera ubuzima tubona ko ari ibintu bisanzwe n'ubuzima bubi nyine no kuba warize ntugire icyo umariye ababyeyi tujye kurondera nyine iyo abandi bari ko barajya kurondera ubwo buzima narabona ko umenya ni ingorane nicyo gituma byanjemo nkiyumvira hamwe mukamenga ibyo bintu yabona ari nkiri mu Burundi no bihe mu bisanzwe mu ngorane bisanzemwo barafite icyo basaba leta ni ukuri nosaba leta ikabiraba nk'abantu twize tugashomera kwicara imyaka itatu atakazi nta n'akantu na kamwe bashobora leta ishobora kwiyumvira iduhe dukore niyo mpamvu dufata umwanzuro wo kuza kuyerera turondera iyo twokura ubuzi tutari buronke dupfa nabi kubera leta idashobora kwiyumvira iduha akazi jena jena tabaza leta yuko yoraba abantu bashomereye abana benshi canke abamama iyo ubuzima buhagaze baje mu busambanyi canke bakaja kwiba je mbona yuko nyene bodutabariza nyene kugira dufume base twirondera n'amaboko yacu aho ko turondeza imibiri yacu ibihugu ku bindi nyene nyimba taco bahurizako bakakivuganako nyene kugira iyo business yacu imenyekane tugenda amahoro ico cifuzo naco John Ginkuru nziza arongoye ishirahamwe Burundi and International bashigikiye tunywa dufise n'ubutwama dusemerera leta nishiraho itegeko gukingira abana b'igihugu kuko ni benshi biraruhishije ishiraho itegeko kugira ngo abantu bakingirwe jevuga nti ndabye ukuntu bagenda ku bwinshi haba itegeko rivume rivaga gutya nibababuze burundu hashyira itegeko ryo kubabuza nibashyireho itegeko ryo kubemerera mbwa haba itegeko n'ukuri kuko urabona ko ari benshi imbere y'uko iryo tegeko rijaho abona no gutuza imigwi y'abantu itwara abarundikazi kubagurisha ikwiye kwihutirwa gutuzwa iyi migwi irashoboye gutuzwa leta y'u Burundi na leta ya Kenya bumvikanye mbwa nkabona ko bigoye mu gihe leta ya Kenya yivyemera kandi wumvise ko no mu Burundi abantu bakora ku kazi ari benshi si umwe si babiri ni ukuvuga dusaba ko ubwa mbere bahasha guhera mu Burundi igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka muri Kenya cabwijwe rya Amerika ko abarundikazi bategerezwa kubanza gucishwa mu rukiko imbere yuko basubizwa mu gihugu cabo kugira ngo basigure uruherekane rw'abantu babafasha kuva mu Burundi gushika muri Kenya mu karere ka EAC ibihugu bimwe bimwe nk'u Buganda na Kenya biramaze gusinyanira amasezerano na Arabia Saudite atuma abakenyezi n'abigeme babiturukamwo iyo barebe gukora akazi ko mu nzu muri ico gihugu bagenda bazwi bakaziganirizwa kazoza kandi umukoresha wabo akabazwi amashirahamwe agwanya urucuruzwa rwa kiremwa muntu n'ayakurikiranira hagufi ikibazo cy'abarundikazi bajanwa mu bihugu by'abarabu yemeza kuba bariyo basaga ibihumbi umunani eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika urakoze eloge urunani rw'amashyirahamwe yitaho agateka k'abana mu burundi fenadebe rwakira neza ingingo y'umushikiranganje w'indero mu mashuri mato mato n'ayisumbuye iyo ngingo isaba abayobozi b'igisata c'indero guhagarika kwirukana abanyeshuri bakwije imyaka yo gutora babagiriza ko batatanze intererano y'amatora atekanijwe mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri ni inkuru ya evariste nzikowanyanka umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika ari i bujumbura mu burundi abanyeshuri bafite imyaka cumi n'itandatu na cumi n'umunani baza baratanguye kwirukanwa mu mashuri atandukanye kuva mu mwaka uheze wa bibiri na cumi n'umunani aba bagahugwa ko ababyeyi babo batabatangiye intererano z'amatora ya bibiri na mirongo ibiri nk'uko leta y'u Burundi yabisabye ibicishije ku bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu irukanwa ry'abo bana ryatumye urunani fenadebe ruhurikiyemwo amashyirahamwe yita agateka k'abana mu Burundi kwandikira umushikiranganji Jean Pierre Ndirahisha rwamubwira ko iryo yirukanwa riza rihonyanga amategeko yaba mpuzamakungu canke y'igihugu akingira abana Ferdinand Simbaruhije n'umunyabanga mukuru w'urunani FENADEB.
Rero ko twebwe gituma twagize tutereka tumwandike naho twabona ko vy'ukuri bitari vyisuza amategeko. Ntijya vyisuza amategeko ko ko bimeze mu vy'ukuri eh, turazi ko rya umwana umwana wese afise uburenganzira bwo kuja ku mashure kandi ivyo o ni ibintu kuko tubizi twebwe bitera n'amategeko atandukanye mu vy'ukuri igihugu eh, cacu gitiza gukorera ko. Rero mu vy'ukuri umwana yaje ku ishure hayimpaga atakumbure kubera ko bitakunze ko umuvyeyi atanga amafaranga y'interano eh, ku vy'amatora mu vy'ukuri umva ko ineze y'umwana itaba yarabwe si ibyo byonyine ndetse burya n'ibizo shingiro byacu by'igihugu cacu murazi ko ingiro yacu n'ice nayo nyene iravuga ibyo nyene by'ukuri ko umwana wese asiza kuja ku mashuri mu by'ukuri rero umva ko bitari bwisuze amategeko rero twari twaronse amakuru bavuga bati hari amashuri amwe amwe ntawufata ko amashuri yose mugabo hariho intara twavuga hari intara dufate ya makamba hari intara ya rumonge hari intara ya gitega muramvya na ruyigi aho nitwo twashoboye kuronka aho bavuga bati hari abana bamaze kwirukanwa bivuye kuri iyo ngingo igenekerezo rya kabiri kuno kwezi kwa kabiri umwaka wa bibiri na cumi n'icenda umushikiranganji w'indero mu mashure y'intango n'ayisumbuye yahavuye asohora urwandiko urwo rwandiko rw'umushikiranganji jean pierre ndirahisha rusaba abajejwe igisata c'indero mu gihugu hagati kudasubira kwirukana umunyeshure n'umwe azira ko atatanze interano z'amatora yimirije mu burundi ingingo yakirwa neza n'urunani fenadebe nk'uko umunyamabanga mukuru warwo yabwijwe rya amerika hanyuma kandi rero nk'uko mwavyumvise mu vy'ukuri yatwishe neza cane kandi ndetse e, mbona akanya ko kumushima cane gose bivuye ku mutima e, kuri uwo mwitwarariko kuri iyo ngabo yafashe kandi mu by'ukuri izihumuriza imitima yaba y'abana y'abavyeyi ndetse n'abandi bose by'ukuri baravye atakabana eka na bamwe mu bavyeyi bo mu gisagara ca Bujumbura bari bafise abana begwa n'iyo ngingo babwirijwe rya Amerika uko bakiriye urwandiko rw'umushikiranganje kuri jewe n'ingingo nziza niyo gushima umuvyeyi wewe wese ndibaza ahari yuko yakengurutse kubona umwana wiwe atazosubira kwirukanwa kuko amahero ashobora kuyabura uyu mwanya ukazora nk'ikindi gihe mu gihe wayabuze rero nk'umunsi umwana wawe yaragiye gukora ikibazo ugasanga ayo mahera wari ufise urumva yuko bidashobora gukunda ko umwana akora ikibazo ariko nk'ubu rero ko baremuruye ndibaza yuko bigiye kugenda neza iyo ngingo y'umushikiranganje n'ingingo je bwanje nakiriye neza kubera yuko birumvikana yuko gutera amatora n'intererano si amafaranga nk'ide n'umuntu ategerezwa kuriha nka kurya kundi abanyeshuri basanzwe bariha amahera y'ishuri rero birumvikana yuko ari ingingo ishimishije kubona umushikiranganje yahisemo o, gutezurira abanyeshuri aha tegeka abayobozi ko batoshobora kwirukana abanyeshuri nako ko boraba ukundi kuntu babikora mugabo ntibasubire kwirukana abana ku ishuri urunani fenadebe rusaba abayobozi b'indero mu turere dutandukanye tw'igihugu gushyira mu ngiro vuba iyo ngingo y'umushikiranganji simbaruhije agasaba ko abirukanywe bosubizwa ku mashuri bagasubirirwamwo ibibazo batakoze abana byashitse byakirukanwa kubera iyo ngingo twosaba ndetse uno munsi umushanganje ko eh, yoheza karaba ingene yotegeka abayobozi mu ntara kugira ngo abana batakoze ibibazo byo hagati mu gice eh, ndetse canke n'ibibazo ageza akabikora kugira ngo umwana by'ukuri eh, hagati yakiwe akashobora kubahirizwa urunani ruhurikiyemo amashyirahamwe yita agateka k'abana mu burundi rusanga mu gice cya mbere cy'umwaka w'ishuri wa bibiri na cumi n'umunani ushira uwa bibiri na cumi n'icenda abanyeshuri bagera ku bihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo indwi na bane barahevye ishure mu ntara umunani urwo runani rwakoreyemwo indongozi z'urwo runani zikibaza ko abatari bake ari abahevye kubera abavyeyi babo batabatangiye interano z'amatora ya bibiri na mirongo ibiri bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika Eh, turagushimiye Evariste abarundi batahukanywe kuri uno wa kane bavuye mu makampi y'impunzi ari muri Tanzania kuri wa gatanu niho bashikanwa ku mitumba batahutse bavamwo ku barundi igihumbi bari bitezwe gutahukanwa amajana atatu na mirongo itatu na batanu nibo bonyene eh, buriye bemeye kwemera kurira imodoka zibatahukana ni inkuru ya Fidel Sabimana umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika ari mu Burundi
aho twabasanze mu kibanza cy'iyakiriro ry'abarundi bahunguka kiri ku mutumba wa nyabitare zone nyabitare komine gisura intara ya rwigi abahunguka ntibahuriza ku mpamvu yatumye bahunga nenagiye birasi tuzuriya mwaka wahera muri magi mpeshi bwaje sanahunze ndavuye mwampunze nenagiye gupagasa sanga bakira impunzi canke ndamumpunze rero deni namenyeye kuza gupagasa muri gatanga hafi ya kabenga hariya sanga bakira impunzi ca ndagenda nanje nyene nagiye gupagaza hanyuma rero mbona umengo muhiru ubuzima bu- bumereye nabi nca ndabandanya ndaza jewe navuka ah, mu cyankuzo ngiye ntwaye umuryango w'abana banje ngiye kuraba abavyeyi nabo nkurikirane nyene umu- umuryango iyo uri papa na mama bose iyo bari mu ikambi batugaburira mugabo nyene ntibatugaburira nyene bishimeye nubwo twari eh, twabura twabura nyene agafashanyo gakwiriye mbega uyu mutamakazi we yari yahunze iki Eh, twagiye duhunganye n'ibintu by'inzaranzara tugende kuraba yuko tuba turaba ko twohendahenda tukaba turabaho uno mutamakazi ahanini avuga ko anezerewe no gutaha mu gihugu camwibarutse kubera ko aho yahora ubuzima bwari bugiye kuba bubi yewe urumva twari muri ko- mu mpuze mu nkambi ya nduta Twari turi aho nyene baduha ubugari n'ubushata tukarya abandi rero ubushata bukabananira bakagwara cyangwa ubugari bukabananira bakagwara ntibaduhinduriye twajya gusenya bakadufatira mu hariho abo bafatira mu mapoli harimo abo bagwa mu mapoli baka- bamwe bakazonyuruzwa ntiba- no kubabona ntibababone none uko ntaje mu gihugu cy'amavukira ahubwo ndishimiye nta kindi byensabye abanyagihugu n'abajeje intwari yuko nigarukiye mu gihugu cy'amavukira bakadufasha bakadu- tukemera tukigumira aho mu burundi nta kindi ku bavuga ko hoba hari abarundi bari mu makambi y'impunzi muri tanzaniya babuze abandi gutaha uno murundi yahungutse avuye mu nkambi ya nduta yagize ati ntabababuza ahubwo ngira imiduga iba mikenya naho ubundi ntabababuza ba- abandi bakabandika bakaba aribo bisibye abo batashe bagiriza abatanzaniya kuburabuza abashaka gutaha icyo ndosaba abasigaye mu nkambi ntibiyandikishe iriya nabo nyine mvuga ngo ntibiyandikishe biragoye hariyo abamaze umwaka bamaze kwiyandikisha batararonka iyo nafasi y'ukwafishwa ngo bagaruke ibyo ni ibintu vyama vyadushikiye nka jewe mpereye ko niyandikishije mu kwezi kwa kabiri mugabo ngiye kuza umwaka uheze aho vyugariye vyugariye kuri leta ya tanzania barashobora kuhafisha ukazawumva barasubiye barabihevye ngo nta guhungura mara ukazawumva ngo hariya ngo mubanze mwitonde ngo hariya hameze gute hameze gute mugabo turamaze kubitegera turamaze kubona yuko banga yuko akazi kabo kohera twarabaye urudandaza kuri bo abakozi ba UN barabafasha abakozi ba UN icyo dushimira imana turashimira UN UN ntakwitagira utumva ngo baragabura inge zidakwiye UN iragabura mugabo bajya abakozi b'abatanzaniya nibo baheza bakaza barironderera ko bimwe twita icyo hejuru barundi batahutse bose basaba abasangwa na leta y'u Burundi kubafasha gusubira gutanga ubuzima bwabo ntihagire ababakumira kubera abahora hanze y'igihugu abo bahungutse bose baje bava mu nkambi zibiri ziri muri Tanzania inkambi ya Nduta iri muri district ya Kibondo na Mutenderi iri muri district ya Gakonko hose ni mu ntara ya Kibondo ku barundi igihumbi bari bitezwe gutahukanwa amajana atatu na mirongo itatu na batanu nibo bonyene bemeye kuri iyi miduga ibatahukana mu ntara ya Rwigi mu buseruko bw'Uburundi Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
kira kira kira
kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
uguhurira mu mashyirahamwe abagendana mu wa sida birafasha abayahurikiyemwo uno munsi mu kiganiro kira tubayagira ibijanye n'urunani rng plus ruhurikiyemwo urwaruka rurenga amajana atanu rugendana umugera wa sida mu burundi ni inkuru ya francine ndiho ku bwayo umenyeshamakuru w'ijwi y'amerika
abagore ntibakirwa cyo kimwe iyo bituye amavuriro hari abakirwa n'igishika bikanaha icizere ubu bituye hari n'abandi bishika aho kukumviriza umenga uri kurabagora nivyo tubwirwa n'uyu mwigeme twayaze asanzwe agendana umugera wa sida byose abiha insiguro y'uko hari aho usanga bibaza ko n'ubundi uwo mwana aza yaranduye ataco ashobora kuzoshikako mu buzima iyo ari mu myaka y'imiyabaga iyo tugiye kwivuza akenshi baratwakira mugabo bama babona ko turi abajene taco dushoboye cane cane iyo uriko urivuza baragukengera jewe umunsi umwe naragiye kwa muganga mu minsi ya mbere nama ngwaye kenshi kenshi kenshi mugabo kome ntari bwitahure urumva nategerezwa kuja kwivuza hama jewe vrema haza umuntu asanga aho njyanye avuga ati wa uwo nawe ni bimwe vyiwe vy'imisi yose nca ndakumva kankorokera mu mutwe kandi aho nari kwa muganga ndakubwiye naciye mbyuka naciye numva nta kundi harageze ko mpfa n'abaganga baramaze kumenya nikumvura niki ngira ngo naho bompa umutuku urumva ntibari bakinkeneye iyo umaze kwitahura byose urabona ko bigenda neza mugayo utaritahura hakagira n'akantu gatoya kakugora birakugora uyu wundi nawe nyene yemeza ko abaganga ubwabo babinuba atanga akarorero k'ivyamushikiye aho uwo yituye amaze kumenya ko agendana umugera wa sida yanse kumwakira narigeze kugwara nyene ndagwara umwanya munini ngiye muri eko kafi umudokiteri deja akimenya ko ngenda umugera wa sida ntiyemeye kunyakira rero numva umengo n'abaganga ubwabo baratwinuba nk'uko umengo ntitumeze nk'abandi bantu rero ni ibintu byashikiye kandi biko birashikira n'abandi si ukuvuga ngo byarahagaze n'uyu munsi biko birashika hari abajene batavugwa batitabwaho kubera ko bagenda n'umugera wa sida ubwo rwaruka rurashigikirana iyo izo ngorane zibashikiye ariko narwo nyene ruracungana kugira ntibahave basanga bariko batana kumwikomo kandi batari mukuri kenshi itwebwe urunani rwo rwaruka rugenda n'umugera wa sida iyo dupavenye kumenya uyu mwana ariko aracinizwa ariko arakwa agateka kiwe turahagurukira rimwe kugira ngo bo na cyane cyane yari mukuri kuko natwe hari amakosa dusanga dukora ariko iyo ari mukuri turaharanira agateka kiwe kugira ngo aronke ibyo asabwa nimba ari umuganga muronke nimba ari ibyo akeneye amasavisi yose ayaronke akazi ko kuvura n'ibanga bisigura ko kizira ku ibyo waganiriye n'umurwayi ubigendeza mu ibarabara uwo twayaza avuga ko aricyo kintu cya mbere bigishwa bagitangura akazi hanyuma bagaheza bakitanga bikwiye ugitangura akazi uba uzi neza yuko ibijyanye n'umugera wa sida si ibyo kugendeza mu ibarabara turazi neza yuko kizira kumena ibanga ry'umurwayi twe turi ko turakora rimwe na rimwe urumva abantu ntibaza bakubwira ingorane zimwe hari igihe usanga bigoye ariko kubera uba uzi akazi ujejwe ibibazo bimwe muteza gutangira inyishu urigumya ariko ni ibintu biba bitoroshe ariko kandi ko biba bijyanye n'ibanga twemeye gukora turabikorana umutima mwiza ibigoye tukamenya ingene tubitorera inyishu mu bisanzwe ubanza kubereka yuko naho bagendana umugera wa sida ari abantu nk'abandi tukagerageza kubaremesha tukabagira nk'abagenzi bakabona ko ubitayeho bakabona ko indwara yabo yitahura bakabona iyo bafise ibibazo ko witanga ko ubumviriza mu gisata c'amagara y'abantu ntibahakana ko bishika hakagira abacafuza urwo rwego mu gukora batanezereza ababitura yamara rero umwe wese bisaba ko atanga intererano yiwe byose bakabicisha mu biyago no mu gutahurana francine ndiho ku bwayi bujumbura ku bwijwi rya amerika
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku itariki ya mirongo ibiri na gatandatu y'ukwezi kwa kabiri ihuriro ry'abakenyezi n'abigeme b'abacuruzi ba awep rwanda ryiteguriye gutanga inyigisho nkarishabwenge zerekeye ukuntu abakenyezi n'abigeme bomenya kugira ubucuruzi mpuzamakungu no gushora ibidandazwa mu mahanga mu kiganiro muri sanga mu kanya gaheze mugenzi wacu Liliane Itangishaka yaganiriye n'umuyobozi wa AWEP Rwanda Gloria Wizera na Solange Murekezi ajejwe gutanga izo nyigisho Gloria atangura avuga ibindi bikorwa iryo shirahamwe rifashisha abigeme n'abakenyezi
ibindi bikorwa duteganya kugira bijyanye no kugira ngo tubashe guherekeza abadamu tubahuza tuvuge n'abandi badamu bashobora kuba bari mu bikorwa bimwe nabo murabizi kwikorera ntabwo ari ibintu byoroshye cyane cyane iyo bijyanye no kwagura imishinga yacu biba byiza iyo tubonye n'undi mudamu uri mu byo dukora twakwigiraho nawe watwigiraho hari ibyo rero twita mentorship program hari hari ibigo bitandukanye dukorana nabyo aho duhuza abagore bacu n'abandi bagore bari hanze y'igihugu mu bindi bihugu byo hanze ibindi bikorwa dukora dufite ukuntu duherekeza abagore bacu kujya mu murikagurisha akenshi ntabwo biba byoroshye ntanze urugero rwo muri amerika ntanze urugero rwo mu bindi bihugu hari ibintu runaka biba bisaga turabaherekeza mu kwitegura ese baritegura bate tukanabakorera n'ubuvugizi tugakorera ubuvugizi ku rwego rwa leta no mu bindi bigo mpuzamahanga ntabwo twibanda cyane ku bigo biri mu rwanda no kuri leta ariko tunarenga n'imbibi z'u rwanda tukanegera ibigo bishyigikira abagore mu buryo butandukanye hari n'ukuntu abagore bashobora gukenera n'ubufasha ku bijyanye no kubona amafaranga yo kubasha gushyigikira imishinga yabo hari ukuntu rero tumenya amakuru y'aho bashobora kuyabonera tukabahuza n'ibyo bigo tukabaherekeza kuri icyo nyine cyerekeye kubahuza n'ibigo nk'abo twavuze abahinzi abarimyi uko twe tubyita abarimyi nabo nyine nabategerezwa kuba basanzwe bafise amashyirahamwe cyangwa umurimyi asanzwe afise umwimbu mwinshi yipfuza kurungika mu mahanga mu bindi bihugu haba mu buganda mu burundi muri tanzania n'ahandi nawe nyine ategerezwa kuba asanzwe afise ishyirahamwe cyangwa muramufasha gutangura ishyirahamwe mbere y'uko agira ubwo budandaje
abo twabanje kwibandaho ni abatangiye ariko uyu mwaka hari akandi karusho tuzakoraho twasanze hari abashaka gutangira abashaka gutangira hari abatwegera batubaza se bimeze biti natwe turashaka kubasanga tukabitangira uyu mwaka rero dufite gahunda yo kugira nk'amahugurwa afasha abashaka gutangira tubaha nk'amakuru tukababwira hano hari ibi n'ibi n'ibi bibuze ese bibonamo ubwo bushobozi bwo kubasha kubijyamo rero turabaherekeza turimo turanareba n'abana b'abakobwa mu banyamuryango dufite dufitemo urubyiruko bakiri batoya bo bo bi- basha- bipfutse gukora iki batangiye ariko bakiri mu- mu itangiriro ntabwo baragera kure cyane ariko bakeneye guherekezwa nawe ntawe navuga ngo bose turabitaho ariko dufite ukuntu tubaherekeza no kubagira inama ku bashaka gutangira n'abitwa ko batangiye murakoze cyane rwose gloria twabwiye ko turi kumwe kandi ku murongo wa telefone na solange uwingabiye murekezi wewe ajejwe gutanga inyigisho izo nyigisho nkarishabwenge eh, arizo bita training mu cyongereza muri iryo shyirahamwe Eh, solange eh, ku itariki mirongo ine na zitandatu nk'uko twabivuze inyigisho nkarishabwenge muzotanga muzokwibanda kuki neza na neza ku nyigisho muzobaha abo bakenyezi n'abigeme bazoba baje murakoze eh, ubu ngubu mu by'ukuri ibyo twari twateganyije muri uku kwezi kwa kabiri ni ibijyanye n'amahugurwa ajyanye n'imitekerereze y'umuntu wifuza gufata ibikorwa bye ngo abigeze ku isoko mpuzamahanga ariko dusubira inyuma gatoya ibintu twibanzeho cyane nka awepu ni uko twasanze ikintu kigoye cyane ku badamu ba rwiyemezamirimo ari kutagira amakuru ahagije kutamenya ibintu uko bikorwa kutamenya ikibanziriza ikindi kutamenya imi- imyitwarire nyakuri ya rwiyemezamirimo wifuza kugera kure ubwo rero amahugurwa duteganya gutanga mu gihe cyose kizabaho ni uko icya mbere tubigisha uburyo bakora bategura integanyabikorwa yabo y'imirimo cyangwa ya bizinesi barimo aribyo twita eh, entrepreneurship cyangwa business planning ibyo byavaho tukabaha icyo bita mindset cyangwa imitekerereze ya rwiyemezamirimo nyakuri wifuza kujya kure no kwishyira mu bikorwa ubu ngubu rero mu kwezi kwa kabiri aho dushishikaje cyane aho dufite ibikorwa ni mu- ni ibijyanye no gutekereza ese rwiyemezamirimo wifuza kujya ku isoko ni ibiki asabwa ni izihe ntambwe asaba kuba yamaze kugeraho ni uruhe rwego asabwa kuba yagezeho bitewe n'isoko bitewe n'igihugu bitewe na poroduye urwego igezeho karite yayo ese kwisuzuma kwawe kugeze kugira ngo wumve yuko ibikorwa byawe koko bi- bi- bigeze ku rwego byasohoka mu gihugu bigaserukira igihugu bikajya ku isoko mpuzamahanga ibyo ngibyo tubishingiraho cyane tureba ukuntu n'iyo tutatekera isoko ry'abanyamerika cyangwa isoko ry'uburayi cyangwa kure cyane ya afurika murabizi neza yuko uyu munsi afurika iri guhuriza hamwe imbaraga bari gukingura amarembo bashyize isoko hamwe ese washobora kugeza ibikorwa byawe ku isoko mpuzamahanga ibihugu byo hafi yacu byaba bimeze bite ibyo byose niyo mitekerereze abadamu bacu bakwiriye gutekerezamo bakarenza amaso imbibi za afurika ariko banatekereza yuko afurika ubwayo ifite imbaraga ifite ububasha ifite abantu bagura ibikorwa byacu bahagije mbere yo kunatekera isoko ry'amahanga riba- rimwe na rimwe rinadusaba byinshi binagoye kuruta uko mwakabitekereje isoko riri ahangaha hafi yacu muri make bizaba ari kubategura ku bijyanye n'imitekerereze kubaha ingingo z'ingenzi cyangwa uburyo bagombye gutekereza bategura isoko ryabo noneho duhagurukira tuba tuti icyerekezo cyanjye ni ikihe namara kwitekerezaho akamenya uko ahagaze akamenya uko ibikorwa bye bihagaze aho ngaho adashobora gukora integanyagihe cyangwa se integanyabikorwa bijyanye n'ibintu akora cyangwa n'ubucuruzi bwe kugira ngo ashobore kuzagira umunsi we ku isoko mpuzamahanga kugera ku isoko mpuzamahanga ni porosesisi ni urugendo rurerure rusaba mu by'ukuri kwitegura n'ubumenyi Mm, ariko birashoboka Ka- ka- ariko birashoboka cyane niyo Mm.
mpamvu dushobora kubaha izo mbaraga kubaha icyo cyizere no kubereka imbogamizi aho ziri kugira ngo bazirwanye hakiri kare bazitegure hakiri kare tubereke ko ari ibintu bishoboka kandi biriho aho rero niyo makuru dushaka kuba no kubamara ubwo bwoba no kubabwira yuko ibyo bintu bishoboka kandi isoko rihari Mm, ni igikorwa cyiza cyane kandi ndumva ko mwaciyumviriye kandi mwagiteguye neza cyane none solange abo wizera yuko cyangwa abo witeze ko boza muri ayo mahugurwa muri iki gihe bo bari nko bari muri domeni yihe bo bari nko abari mu kihe gisata cy'ubucuruzi mwizera ko baza ari ku bwinshi mu by'ukuri buriya abagore bafite imbaraga nyinshi cyane abagore bazi ibintu byinshi cyane aho kuri ubu ngubu turateganya abadamu bari mu bintu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi abakora ibijyanye n'ibyo kurya abari mu bijyanye n'imyenda muri textile abadoda abafite ibikorwa by'ubukorikori abo bose nibo duteganya yuko mu by'ukuri ibyo byiciro bitatu ibyo twumva yuko bazagitabira kuko bafite na porodi zihari ushobora guhita ujyana ukageza ku isoko zibaye zigeze ku rwego kuko rwemerwa n'isoko mpuzamahanga
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro rero twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma tukaba dushimiye kandi na fasira yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza mwese